hi guys welcome back to mama soj vlog how are you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be smart you oh, know this video hmm, now wow my people no be smart you oh. know Remi Tinubu don land for another wahala my people wey be say hmm, she think say na only she get power with her husband wey be say dem fit take oppress people wey be say dem go just go public They will talk to everybody anyhow, just the way they want. But my people, this fearless representative woman will be say dem gather go meeting from the same place my people she and remi tinubu get little argument remi tinubu They confront the woman They point the woman for her face say the woman not talk na she be say she go carry the all ọlọ́pàá wey be say dey dey around down the security make dem throw the woman come outside Come comot for that place and the woman conf confront tinubu wife remi tinubu he confront remi tinubu he say make he let remi tinubu know he say she no be talk Oh, say she no be talk he say remi tinubu make she no dare call and talk he say she no be other women wey be say dem go dey fear dem go dey bow their head down for remi tinubu he say as remi tinubu get right for nigeria na so she sef get right she sef na nigerian citizen how remi tinubu go talk say make dem throw am comot he say he sef come here if she no get right to take come that place she no go come there He said Remi Tinubu as she get right to come then so she go get she she said get right. How Remi Tinubu go just talk see me the tram come outside. Say she not talk. After you call and talk you see talk say me the tram come outside. How a old woman like you woman you go dey call woman talk say another woman not talk. Whether she see am for whether they do all this agbero mix of agbero because na Tinubu wey be na Tinubu na im get agbero pipo for lagos means na di woman suppose call tinubu wife dis name wey be say e dey call dis woman and di woman dey confront am dey point am say you cannot call me a thug it's not possible and you are not allowed to throw me out you no fit tell any security wey dey for there make you throw am out for what reason wetin dem talk which argument dem don get wey be say you go run dey call your own fellow woman thug wey for public wey be say eh, where everybody dey you just dey call the woman talk say na talk she be make dem throw am come outside from that place my people make i leave on and make on a watch the video before i come back to analyze am my pipo and you madam yes madam you don't want talk say i'm not i'm not the talk please i beg your pardon um, i beg your pardon madam you are my representative i said you i'm not being respectful madam please i'm not being respectful why do you not being respectful how can you call me a talk how can you call me a talk you are the one who It's a public hearing. It's a public hearing. That's very wrong. Don't come out and talk anymore again. That's what is very wrong. Very rude. Governor, no, very rude of you. Don't come out. Don't come out. I think you are body here. Madam, you Madam, you need to apologize confirm for vote. Don't chop the vote. No, no, Come back to confirm for vote. Madam, don't follow her. No, sit down here and confirm. Madam, don't follow her. Madam, don't follow My people, na the video na now new watch finish so. Remi Tinubu never reach That position wey be say im husband never become president and he don't run they confront other women dey tell dem say dem be talk anybody wey talk come outside wey confront am e go they call them different name go say make security make they throw the woman make they throw the person out make olopa wey dey they make they throw the woman out and the woman insist say nobody go fit Trump out because the way she get right na so she get she have no na so she get right she have no right to tell her say she na talk how you go call her, call your own fellow woman be say she be talk for what reason even wetin dem don drag reach that extent wey be say you dey call am talk no be say the woman tear her cloth or do any one kind yeye thing wey be say e no make sense and i like the fact say the woman was not scared e confront am e tell her her mind say you no fit call you no get right to call anybody whether na man or woman you no get right to call them. dem eh, talk wey be say you go confront them. you go call them name finish you go see say make dem throw them. come outside if na some women they go just run They go dey fear to talk i like the fact that the woman no fear at all He confront am upon saying Remi Tinubu carry all the security, join himself or join herself for back. Carry a lot of people surround herself. But she see they tell the Remi Tinubu say she no get right to try and come outside. And she no be talk, me she no dare call and talk. Say it e no possible. She no get right. And another people see they, they will be see that they warn am then they tell the Remi Tinubu say make she no call them talk. You never be president wife. You dey call go public, go they do this to people if you come be president wife nko anybody wey talk you go go after the people anybody wey talk you go go after them you no want make people speak their mind you just want make everybody dey dance to you and your husband tune. e no go fit work like that everybody don wake up for that nigeria you no go just fit dey remove people the way they go take dey do their life because if they still vote on approve for that position now ah, all the people wey vote on and i no go remember them again na so for na policy na now still dey give people punishment no be you dey pay this woman bills no be you dey do anything good for this woman life you go jail you say make dem go throw the woman come outside say you go tell security make throw them out The way the woman get right e get wetin the woman come there come do if the woman no get right to come there she no go come there and as she come there you the way you get right to speak na so she get right to speak but quick you just quick come they start to the insult and they call your own fellow woman the woman will be like you They call and talk for what and after you insult and finish you wan see your press, and you dey say make the ọlọ́pàá and the security people make they throw the woman come outside so i just like the fact that some people for there no agree for the fact that the Remi Tinubu they call this woman say na talk she no they no agree many of them they against that west because dem feel say the the west too dey ash ash to call another your your own fellow woman say see what she be and wetin they don't drag reach that extent e never they never to drag anything so the way the woman confronts am wey be say speak her mind she no go out go dey talk for her say hey this woman like me oh, he call me oh. When people call the talk say what you come tell am why you no why you no reply am why you no just just reply just tell am your own But just the way i like the fact that she just dey there she speak her mind she no come go home go dey think say eh another day if i see remi tinubu i go dey use eh uh, social media I can go dey take dey insult am for social media no she no do like that she confront am instantly there to let am know say she no get right to call anybody even if if if no be she she no get right to call anybody that kind thing wey be say e call the pe wey e call am He no get right to talk that kind word to anybody and the way we say she just she just take confront her wey be say she no fear all those security i really clap hand for the woman because as the woman don't confront her the way we say she don at the remi tinubu point hand for her face she sef point her own back next time remi tinubu no go do like that to other women He go dey fear say ah if i do am the way this woman tell you hear me for public so when we say take rubbish am for public so this woman still fit come rubbish am so he e no good to dey call another fellow woman talk because there is no nothing special When we say remi tinubu get when we say the other woman self, no get why no we say you meet this woman for uh, agbero bus stop or you meet am for the midst of all this agbero na your own same your own husband na him dey use all this agbero to dey vote wey be say dey put agbero people for big big position wey be say people. wey be say dem no go school dem no fit people. wey be say dem go school say dem no fit dey for that position and pipo wey no go school na dem dey dey big big position so na you na the woman suppose call the thing wey be say you dey call the woman because the name wey you call the woman na e no make sense at all no na wey be say na gay agbero surround una the woman no call you talk na you wey be say eh the person wey be say e no get agbero wey be say e no get anything to do with agbero na you come dey call talk just because say she dey speak her mind so my people make una let me know wetin na think for the comment section and if una never subscribe me na subscribe una bye bye till i come una way next time bye guys see you guys in my next video bye guys.